not the faith, Abba the go transfer. Ororo not the faith, Abba not the gold transfer. Ororo not the faith, Abba not the gold transfer. Abba not the gold transfer. Abba not the gold transfer. Abba the go transfer. Abba the go transfer. See I Ororo not the faith. Gay, gay, gay, we're gay. We're gay, gay. Ah. What's that one you say? ah Me no say you no fit read am. Na my admission letter be that ye I dey go Gidis. I dey go Las Gidis. Ireko. Ireko. Ireko. Ireko. You mean say na this paper go carry you go Lagos go school life? See, eh, na this one eh na im my admission letter to go university of lagos ye. say. Eh, we ọ̀sán rẹ̀ ṣe. wẹ́sẹ̀ bàbá we say, wẹ́sẹ̀ ọ̀bùyí o say, wẹ́sẹ̀ wẹ́sẹ̀ bàbá o. ọ̀hìn wọ́n sùn ní. ọ̀sán rẹ̀ ṣe. this na paper no money. Ah. Male, why you dey yarn like this now? Why you dey talk like this now? Eh? Male, I fit to say you dey yarn okpak so because e like say you no dey flow for the same rain wey I dey take flow. You don forget? You don forget Osage? Osage na be my bank now. And my own bank, eh, e no dey go bankrupt. If I don reach my ATM machine, eh, na just to press, press, press, press one time, yeah, e don pay me be that now. You mean say? Osage go arrange me iye hmm. uwese baba uwese ọbụyire o esimane uwese mamale uwese uwese baba o hmm. siam you relax do like this you never dance o siam eh by the time me osanwume say your pikin hmm. osas eh don dey control big big people na you go dey dance eh i think you know mandela uh, south africa president now former former one you know you know say old man Me go do dey tell and say see pale you sit down there do like this na be say man, shut up mandela uh, you know obama obama obama Now him be us of a president Now him be say american president america i na i don't tell obama say you come come come come come come come come come osas dey control you come come come you sit down there wey be say no argue iwa gu egun ah iwa command eh e come my way sit down there e go just up akosi te our own our own good luck iye not tell me say you no know good luck o naija president eh me o come still tell am say he hmm. know say na the same water Now him e dey take baff us he know say he must to pass me. if him dey go so he must to respect me Now e he say go stay for my back me go they front They go They go here even oshiomhole wey be our own edo edo governor you know ana That one na our governor we dey talk am for market you don dey do better better thing for benin ah, i do that one well well. iye left matter man yarn wetin i dey yarn you do better no do better that one no be my own my own be say me wan cause her to dey control am you know as they e do pompi pompi pompi you know that rubber wey they dey do mama ayabo do something do something na so i go dey do oshiomhole do something if me come reach las guinness you know say na fashion fashola dey say na him be their governor for there before me enter eko fashola don go stay for the park wey me go come down Hey. at attention I go dey iye iye always say baba always ah, say eh? shake am shake am shake am shake iye osanwu say." mi dùn fún ẹ o inú mi dùn fún ẹ gan-an ni o just like that ó máa ti darí èkó nìyẹn o ti wá lọ sẹ́kọ̀ lásán o ò ń lọ sínú unilag <laughs> ọ̀sàmùzèmé inú mi dùn fún ẹ gan-an. àìná abeg o ah, ah, how many times ti máa correct ẹ pé my name na osamumese or osas pé fi yẹn lẹ̀ fi gbogbo yẹn lẹ̀ tí mi ò bá tiẹ̀ mọ bó ṣe ń pronounce orúkọ Benin ẹ̀ gbogbo àwọn iyọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn mo ṣáà máa wọ̀n yẹn pé swagalicious endolicious fashionistic babe stylicious mo jẹ́rìí ẹ̀ ìwọ náà ló máa fi gbogbo ọmọge bìíní ọmọge ọ̀bìíní tí èèyàn kankan ò lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn yes my friend. sori àìná ẹ hmm? tí bá dé Las Kidis tí bá fi lè wọ Las Kidis ẹ hmm. wọ́n mọ̀ wípé ọmọge Benin ti wọ town my friend sori plan tí mo ní fún wọn ó uh-huh. bad gan but i go dey feed you back for phone eh no wahala i trust you my friend but oh, o mọ nǹkan tó wá ń yà mí lẹ́nu hmm. tó bá dé Èkó báwo ló ṣe fẹ́ try láti i don't know láti lọ sí school báwo ló ṣe fẹ́ sort ara ẹ̀ out tó bá dọ̀hún. that one na small thing ah osage. ooo oh. it's my bank mi ti gbàgbé atm of wey dey pay sharp sharp I, sharp. i trust you no take your talk talk delay me mo ní lecture àwọn àṣọ yòókù later. èmi gan lọ rí ṣàgè. no wahala okay. see you later lọ. all right má pẹ́ o. ga o just like that ó ti darí èkó. every dollar. Hey, brother. Láì gùn o. Ìgbà ló ságè. Ó ságè, eh. ọ̀rẹ́ ẹ̀ yára pa. Why? Tó bọ̀ why? Ọ̀wé ni Adé di àwọn ní Adé eh, di modern park ọmọ rẹ fọnà ọkọ yìí wà lórí. ẹ ọríyàlì tán ó tiẹ̀ eh, ah, eh, eh, rẹ̀ tiẹ̀ rẹ̀ fún. ẹ yà tiẹ̀ bọ̀tọ̀ ọ̀dìtọ́bù wẹ̀ náà ìmọ̀lẹ́kẹ̀dẹ̀ wẹ̀ náà òun yà tiẹ̀ tiẹ̀ bọ́bọ̀ náà ọkọ yìí wà náà rẹ̀ wẹ́sẹ̀ yà tiẹ̀ rẹ̀. ọ̀sàgè wà á dín náà. no no no no vex no verse. eh no vex. ẹ tún kọ́ àwọn ọmọ You say what tẹ ìṣèwà You know, rẹ̀ dandan ìyàrá. ọ̀ ọ̀ na true let me tell you eh you know wetin eh waka carry me come yaro down down down down yaro park eh? you know how this our work dey be now wetin dey happen. waka gbẹ ah one ah, like no total ye kopa we wan see you na me get better news for you. Uh, get good news. dekeniwe jey. Uh, okay okay okay no vex no vex uh, waka quick eh? waka quick come yaro you meet me there. down down near there okay ide ẹ pààyàn bá nílé o ide ide bambana. o sars tún wọrí show show i dey the background. Eh? can believe you well say well say. all this all this paper nowadays eh they all dey sabi write am well o na upside down everything just be for my eye. comot make i show you something see this man the day yeah. wey i see this man hey this man na pastor o. Ah! Well, for say you dey go church, God punish you. Comot, this man dey chop money beside him as clean. Hey! <laughs> Comot for my front, dey lie down to your yeah, lie. Hey! Hey! Sorry, baby. Yeah, first of all, eh? go read that finish. Tell me wetin dey inside later. Sasa I go, ah ah. No leave am, na jealousy. Sasa go kill your father. But you do something wey vex me. Uda, see anything wey I do you whether you sweet you or no sweet you in the name of love that be. ah shebi na you say ma come meet you for the model i come reach there they come tell me say you you no dey again say you dey down down down down yaro e no good na. you know as this our waka dey be na you no understand at least you don come meet me for here so eh no um. vex no vex. okay eh sir me get good news for you. eh you don talk am i hear you. sir your baby osas dey go las guides me dey go eko i dey go gidisi oh <laughs> they go take. Wahi, Osunui, what happened? Now that might be the good news. Eh na. For SARS, eh? You know they feel me. Me they go last gitty. Eh, they almost for SARS, though. Eh? For SARS. I swear, eh? Vasa, I don't see that this kind of news don't come tell me for years, swear. Eh? I don't go wait for you. Uh -uh. It's bad news now. No. Ah, why they yarn like this I now? Why they yarn like this? What uh -uh. you can't put to me? you know they feel me eh I no feel you ah no be so see eh as i dey here so i don get admission go go go university for for for eko. na university dey go for lagos. ah uh, wetin happen to unibe. well money wahanu sani aye no be wetin i want to follow me want eh sani aye na. e hard osa i no lie you. why. ah e hard well well na that i go read that place so na all those school boys dem wey dey eye go just go just open like this like torchlight. e hard. sage see eh i swear no man fit be like you for my life you no know no man Oh, nothing compares to you for my life. Now why they yarn like this? Well, they pay, they pay, they pay me. Money for Westonia. I no be that one. Say I won't come see you. I won't make you arrange pay for me. Eh? Mark arrange myself. Eh? Buy enough bags so that if I reach Giddies, they go they feel me say Osas oh, don come. Now wait I come see you for me. See, now. Uh, between three people, between me, you, and God, you know say say say say say, bar, no be my problem. Eh? But the problem is say the kind thing go they wear now. They come dey look you and come be like ah you go hard o oh. you go hard well well i fit come see ask school finish now if i ask you now say when you go call if you tell me say go be like three months before i see you again. before nkan. you see wetin i dey talk now now i never even talk and finish you don dey reply no see am. Ah you dey hear me so uh, i go come dey see you for last gidi make you know say. no no that no possible na no na see you no fit come gidi so see you know wetin eh if me don dey miss you me wan feel you me go come beside you no need to come last gidi you leave that one me go dey come beside come see you na you know because of your work you know that kind thing. pay me e pay me you know why e pay me because love big as the love big reach so na so the big love i get for you be. Show me your way. Egui, no so. So, so, so. I love you. Come so. Show me. You know Allah. Give me the money. Give me the money. Hey, Festus. Festus. Larry, Larry. my baby, second my baby. I trust you. I swear. I fit die for you. Uh, How far? that bar will share for money why say me oh man where dey thirty that one don reach man na you share man you no understand me my money wey we share this morning why say me hear me oh my own where e dey i don give chairman money god go punish you dey give chairman ba you dey give chairman my ba ogun kill you dey craze sage when you take my bag? enter enter chairman no give me back see i don close am before i open am eh before i open am eh go put my bag for me so that wire you wetin happen. na because of the law i get for you make me slap her na no vex. osas eh other na matter that uh-huh. no be matter abeg man wey you come sit down for here god bless you i no really happy o i no happy like that o make no be like say this thing o. agbègbè ah, rí i. i no dey share the love epa dọ́mọ o ọ̀sà. yàrá òyìnbó yàrá òyìnbó yàrá yàrá òyìnbó yàrá òyìnbó yàrá yàrá òyìnbó yàrá yàrá òyìnbó. sẹ́ló ẹ̀ló kílódé kílódé ń bolo ń lọ. àti kó yaba náà. Ah, yaba mọ́tò tó ń kó àwọn wèrè máa tó dé òní bó ṣe níbi wèrè ọ̀bẹ ni lọ́ọ́ dúró fún mọ́tò tó ń kó wèrè. ó bèè kó bèè kó bèè no you think I know the hear Yoruba ó ṣẹlẹ̀ ni ah, ó ṣẹlẹ̀ ni your mama na wèrè wey dey worry you yes Yalaja your mama na wèrè wey dey worry you come. abolori buku ni ẹri. come look me na asisi mi na i be princess for Benin na i be royalty for Benin no follow me talk like that o. Oh. ẹni tó fi ẹni tó fi bàbá ẹ̀jọ̀ kankan kò ní dáa fún abolori ah. burúkú ni ẹni dábàá kóòsì kan là ń lọ tapọ̀ ọ̀tún ni àwọn tó ń kówó ẹ̀rẹ̀ fẹ́ẹ̀ dé ó sí ni wetin dey do you now say osofia oh, die for your village wey come be like masquerade na me come dey talk to wey come dey talk like oh you dey talk like typewriter machine you dey craze. oga no make i map your face make e make e make the water dey come out for for for your eyes and your toto. you dey come on, come come break na how much na how much. okay oya oh, tó bá ń lọ oya hundred naira wọlé pẹ̀lú hundred naira. iye náà hundred naira kó yaba no na thirty naira i tell you na but you need every job na thirty naira must pay you thirty naira. i will i will i will slap your face o oh, you dey craze for <laughs> you dey craze for head. Eh? so make i tell you something so say you be jjc for lagos if you want to enter thirty naira twenty naira na ọ̀tọ̀ na ọ̀tọ̀ na here your space na na different place go to that place you go go enter my eh, brt if you get ten naira sef you go enter am e dey craze christmas day na free o come for christmas day na free dem go carry you this one one hundred

nílùú Èkó. wetin dey happen for kiddies o for dis Èkó for dis kiddies. Oh, they look good. Proper now. How far? The son here will enter uh, Fashola bus. I dey go Unilag, but they say I'll go here, but I'll go Unilag. Uh, eh, yeah. Uh, I, I won't buy ticket. Uh, eh, 70 naira. <laughs> the correct guy, say, give me one. Uh, I like your video. Where say? Eh? Where say? Ah, where say? You know, I be royal to the princess for Benin. Uh. You date two months. Uh. Don't worry, I'll give you my number later. Wo dey yarn. Aino. <laughs> Ustaz, Ustaz, Gangalicious Ustaz, and delicious babe. I swear that you be my babe. You be my correct babe, I know. What's up, town? The one and only ọmọge tó lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn níbí ni. Yeah. When you they psych me, I they feel you badly. Mo feel let's see ò dá ní àyìnà. Kí ló ń How Lagos now? Sorry, ngbà tí mo dé Èkó when I enter last kidis eh, everybody bow. They know say royalty don come. They know say princess don come. They know say Osas tó wà born to rule don come. Bí mo ṣe ń lọ báyìí, wọ́n kàn bow ni. Your highness, your royal highness, your royal highness. Uh -uh. Mo represent badly. Ah, but e no still easy, sha kò easy bí báyìí náà wá kàn ń rún mọ́ ni kò easy jàre what's up alpha pẹ̀lú registration ẹ̀. mo ṣe parí registration mi ni. hey my love i'm happy for you olúwa ṣeun that's good. kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí wẹ́ẹ̀lì. Ah, mo kàn relax sí cool sport mo ń enjoy ara mi àwọn èèyàn dẹ̀ ń worship mi wọ́n ń wò mí lọ́tún lọ́sì wọ́n ń bá ọ ọlọ́run ní jẹ́ kó parẹ́ pẹ̀lú fàájì ẹ ṣàjọ ń torí ọlọ́run ẹ mọ̀ pára gangan la lè kó ẹ má bè kó jẹ́ o ṣé mo pa kó bàjẹ́. iná yìí sàbí máa ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ létà ṣùgbọ́n. ó bàjẹ́ tí ẹ ṣàjọ speak to you later. we go dey yarn later no worry eh, máa gun ẹ later you no worry we'll talk later eh? Eh, kí iye for me eh? bye. hi ẹ̀wọ̀n ẹ̀lẹ̀ ọlọ́run ó ti dùn jù i swear to almighty god jọ́n torí ọlọ́run ẹlẹ̀ jọ́n torí ọlọ́run má bínú o ah, ṣòtìrí bó ṣe ń strolling tó ń bọ̀ lọ́kàn ẹ̀ èmi jókòó síbẹ̀ ẹ̀ má bẹ̀rẹ̀ sí fojú fọ́lù ẹ̀ mo ń fojú fọ́lù ẹ̀ mo ń wòye pé kèsà wàá ṣà mẹ́gọ̀ síbì kan má ní pé òkè tó bá ti máa mẹ́gọ̀ síbi tó bá mẹ́gọ̀ sí o èmi á kàn fún ẹ ní approach yẹn ṣòro bó ṣe wọ́n bó ṣe jókòó síbì ah mo ní thank god thank god it's better for me kì í sáré make approach yẹn ẹlẹ́ẹ̀ ọmọ kan tó trip nípa ẹ jù ṣá sórí dressing ni ẹ <laughs> ó ń pa mí kú bí ọtí ọlọ́run ọlọ́run jọ nítorí ọlọ́run yorùbá máa ń sọ wípé má kọjá mi olùgbàlà kì í ṣorin àkúnlẹ̀kọ òun ṣe pé okay let me just approach kí kò gbé súnmọ́ ẹ. iṣẹ́ mi o eh, iṣẹ́ mi o bros abeg wait you be student. me. no because you no fit to be student like this. ẹ ẹ eh, ah i ah. be student ọlọ́run gbogbo ọ̀nà ló gbà wá akànbá ẹ gbogbo ẹni mò ń ṣe english Yoruba àti islamic engineering papọ̀ oh. ọlọ. abeg abeg abeg abeg abeg abeg ma ask you question abeg eh? you wan toast me eh. abi you don toast me abi you dey toast me which one you dey do for inside. ẹlẹ́wàá gba ìyọ̀nà you are too intelligent ah combine hands gbogbo ẹ̀ papọ̀ náà ni kíkọ gbé sínú ẹ báyìí. kọ́kọ́kọ́ kọ́kọ́kọ́ go back go back go back kí when you no when, when you no wan go work transformer you no fit to do that one na. Uh, oh yes because see I. eh the eyes wey god give you these two ugly eyes wey i dey see so they no dey work so my one advice eh kí o mú ojú yẹn pluck am comot for your socket eh make you wash am throway am because e no dey work because if you open your eyes well well tó bá la ojú ẹ dáadáa you no see me you no see say na royalty dey your front abi you no see say na princess dey your front come out tell you if you no know me ma tell you my name eh orúkọ tèmi ni osas eh swagalicious and delicious gagalicious fashionistic stylicious ọmọge of Benin eh see am eh me don dey para seriously you dey mad abi dey craze oh so you no know say ororo don dey fade and you no know say obana dey go transfer. shut up ìyá ọ̀tọ́pọ̀ ẹ̀ eh? iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ azẹ́ yóò gbóni ẹ̀ pa who tell you say oba no dey go transfer where akara dey oba dey go rotate oba dey rotate you dey craze because i dey just dey look you you you want to dey form you wan form for me na me you wan form for onise osinwi you dis you dis botanical papaya you are bloody orangutan you know do you know what orangutan is ọ̀bọ ọ̀bọ ọ̀bọ ọ̀bọ ni ẹ You this bloody, bloody Bini artifact. You're a bloody effigy. All I know, I know, bros. Uh, come here, come here. Come, come, come, come. Hey, eh, come. hey, eh, eh, hey, come. bros. Hey, bros. May I tell you? The thing way you don't know. I think as I see you, I go feel blend you. <laughs> but you didn't do you. Mama, this man. Mama, this man. Mm. Oh, she, mama, mama, this man. Open your mouth. Open your mouth, may I spit inside? Open this. Ah, same to you. Now, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pay. the person where they stand before you Don't ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ not náà ń fresh bone nínú ọgbà yìí. Next week ni matriculation. Tó bá díjọ́ wọn máa pè matriculants. You understand? Uh-huh. Tó bá fẹ́ pẹ́ nínú ọgbà yìí tí o bá fẹ́ ka sọ ẹ́ di lubricant <laughs> sọ̀rọ̀ mi yẹ try láti dá àyàn mọ̀ sọ̀rọ̀ mi yẹ watch out for the logo. Ah, tó tẹ o kó ta big. mo buta you mo buta you and say ẹ pa ọrùn ẹ. wèrè wèrè wèrè wèrè proper wèrè mad person. Eh. Hey. Imagine. Uh, ah, Meme. Me no sass. Meme. Uh, ah, I must to deal with this guy. Mo ní láti fi hàn pé princess ni mí. Royalty ni mí. Imagine. Since I enter this Èkó eh, na so to bad belle people dey follow me. You can imagine. Ah. Báwo ni? Kí ló ṣe wà tí bọ̀bọ́ yẹn tẹ́jọ́ ń pariwo mọ́ra yín? Na wetin? body. They call you. Walking. Wetin happen? Eh? which of your koko uh, eh eh call abeg since i enter this kiddies eh na so so bad belle enemies they follow me up and down so therefore all my enemies delete. Oh, dé ní sùúrù èmi wá bẹ́ẹ̀ fa wàhálà mo kò rí pé wàá ti bọ̀bọ̀ yẹn jọ ń pariwo mọ́ra yín ni báwọn ọkùnrin campus dẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn tó bá ti rí pé ọmọge kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ó lọ dá jókòó wọ́n máa ti rí pé jẹ́jẹ́ sí ni ìsọkúsọ ló máa bá sọ nǹkan tí wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ nìyẹn. sí mi ò ẹ́ see me see see see see me seeing insults for dis Èkó see me just seeing insults eh wọ́n sí ẹ̀gbọ́n ni that kind thing that thing They toast me. ó toast ẹ. yeah. ah fresh bone ah Sorry, but she máa ń ṣe nìyẹn. ó sí ẹ̀gbọ́n ni rẹ̀ yìí. má dà wọn lọ ah. bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn hmm? tó bá ti rí pé ọmọge kan ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ campus ó máa máa bá sọ̀sọ́ kù sọ báyìí eh? má dà wọn lóhùn. Sandra lorúkọ tèmi kí lorúkọ ẹ. ẹ orúkọ mi ni osanumese iponsa osas for short okay. the only swagalicious gagalicious endalicious stylicious fashionistic ọmọge benin princess royalty underline. <laughs> Eh, nínú gbogbo tó sọ sílẹ̀ yẹn ó dà pé ọ̀sáàsì ẹ̀ lèmi máa rí dìmú ṣé o máa kí n pẹ̀lú sars ó wà òkè ó wà òkè. um, accountancy lèmi ń ṣe course wo ló ń ṣe. Eh, accounting. oh course kan náà la jọ ń ṣe that means pe class kan náà la jọ wọn máa wà. Ah, alright that's good ó wà òkè. hostel wo ló wà. Eh, erelu room twenty four. Okay, ok àdùkẹ́ mi wà room forty seven hmm? <laughs> ah, ọlọ́run mo láìkí mu rẹ gan-an ah. ó dùn wo lójú bàjẹ́. princess ni mi ò bí ní princess princess wey get too much swag òun ni mí. èmi náà rí i. royalty. ẹ má bínú o but ṣé kò wíwo jù lọ́rùn ẹ ṣé kò jẹ́ kọ́rùn máa ru ẹ. come you wan dey finger my brain. ah ah no. why you dey yarn ọ̀pá you don dey vex me o. Ah, má bínú má bínú. ah o sọ dada o tún fẹ́ fẹ́ bàjẹ́ you dey oh, vex me o. osas osas oh, seselicious dey delicious. gagalicious gagalicious. endalicious endalicious stylicious stylicious fashionistic ọmọge benin. <laughs> ẹ ṣé mo lè ní nọ́mbà yẹn. Mm-hmm. zero eight zero. okay. two four. okay. three two. okay. seven one. mm eight two. okay. <laughs> màá pè ẹ́ ṣùgbọ́n. mo tẹ̀ láìkẹ́. <laughs> all right. princess ni ẹ. Eh, princess osas. hey, <laughs> eh, ah, this one be the only correct ngbatingbati girl wey i don see for this giddies all other ones na wèrè wèrè proper wèrè. Eh, mo wọ́n enjoy ẹ̀ mako. <laughs> I'm just there, I will call you back. Eh, mo ti ṣe BIS mi. Yeah, come in. I'll call you back. Babe, I hate you. How you Eh? Ahelo. Ah. Ah, eh, kí ló ṣe dé? What's wetin happen. Koto. what is this? <laughs> yeah. Ah, only me. Oh. <laughs> Sorry. As in, <laughs> Ojo clown. As in, oh, look so stupid. Sorry, sorry, sorry. Go, bo. but. <laughs> yeah. God. <laughs> God. You're so funny. Good. Muti, I enjoy school. Seriously. Anyway, I say this is room twenty-four. Other side, not in Shepati. So you can please excuse me. <laughs> Sorry. Hey, La Mutane. Wait, wait, wait. Come, come, come, come. I ask you something. Come. Now, to me, you the turtle no i ask again na to me you dey talk to oh so na me you don dey abuse i funny i i be clown i be i no do you anything wey dey abuse me Oh, eh wait o no ma finish my talk wait see me look me from head to toe eh so you no dey feel royalty eh you no know say na princess na im stand for your front you no know eh you no dey feel me eh see eh my name na Osanumese Iponsa Osas. The only swagalicious and delicious fashionistic gagalicious stylicious babe ọmọge Benin. Eh? And by the way, eh, I be bona fide student of this school. And you see, eh, this kaba, this room you dey see so, this kaba, eh, na him be where I go dey crash for this last giddies. Take that yìí fún mi gbẹ o wà wọrí ya yẹn. ẹgùn ẹgùn a o wọn gùn nù ẹ ó tọ̀tọ̀ mi o ìdèyẹ ó tọ̀tọ̀ mi ló bá mi sọ̀rọ̀ àtọ̀ ìdèyẹ. sí à ń sí pẹ̀sìn sí lẹ́gì. Hello, mommy. Pamílẹ́rìn, báwo ni? Ṣé okay? Mommy, I'm not fine. Mi ò fine rárá, I'm not okay. Mommy, ṣé nǹkan tí mo bẹ̀yìn àti Popsi sọ nìyẹn? Mo sọ fún yín pé mi ò fẹ́ two man room. I don't want to share anything pẹ̀lú anybody. Pamílẹ́rìn, Pamílẹ́rìn fara ẹ balẹ̀. Ìwà àtẹnitẹ́jọ́ máa ṣí àyàrá lórí yẹn. Hell no. Àwọn ọmọ oh. máa sọ fún ẹ pé ìwà àtẹ̀yìn ọkọ máa jọ ṣí àyàrá ni. Ọmọ Nàìjíríà ló wà yìí, ó ń láti lẹ́yìn bí wọ́n ṣe ń live pẹ̀lú èèyàn kó ṣe pò kan máa máa dá gbé ìwọ nìkan throughout tó máa déra ẹ mọ́lé wọn láti mọ bó ṣe ń báyàn gbé. mọ́mí ẹ wo nǹkan mo kàn wá nínú yàrá tí mo kàn rí gẹ́ọ̀ kan tó wọlé mọ́mí tẹ bá rí bí gẹ́ọ̀ yẹn ṣe ó dàbí wèrè later ló ló sọ fún mi pé òun ń ṣe clown pé student lòun apájọ máa ma sùn ni hell no. pa mí lẹ́rìn-ín fara ẹ balẹ̀ kí nǹkan tóun wá lè tó ẹ lọ́wọ́. mọ́mí please do something mo ò lè gbé pẹ̀lú irú èèyàn báyẹn. wo jẹ́ kí n sọ kíní kan fẹ́ àmọ́ mo máa sọ fún ẹ ni tó tá bá ti sọ fún ẹ o máa yarí. ó ṣàmọ̀ pé wíwálé ẹni purpose so n láti take it easy now. okay i'm sorry about that mom but Ah, tó bá ti fara balẹ̀ sí tó parí ẹ̀kọ́ ẹ̀ tán ó mọ̀ wà á lè take care property bàbá ẹ̀. ìwọ ìwọ àtẹni ẹlẹjọ máa máa ṣe ẹrú mi ẹ. take care easy o màá máa pè ẹ́ later. mo ẹlẹ. be a good girl. mom. bye. mom. can't leave me home. Sarah, eh? Christian, and i know say na dat conductor wey wey wey push me for for for ojota na na him break my ear head see me see wahala o conductor wey me no know from anywhere don don dey push me up and down dey dey abuse me See i don la iye egui eh all these yoruba people una never know uh, una uh, never know say osas dey town iye la o egui eh mm, egui eh kọ iye. Hello. Um, ma binu bí mo ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ It's just that bó ṣe wọlé sórí <laughs> orí olùfọ̀ ni ó ti pẹ́ tí mo ti máa ṣe. <laughs> Sorry Sha. anyway you you're most welcome. Kí ni orúkọ ẹ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ náà? Ozawẹ́zẹ̀ ìgbésẹ̀. Òsàn ò ìpọ̀n wọn sàn. Osa ń wẹ̀ sí ipò wọn Osas for short. Osas. Okay, uh, mo prefer Osas. Ẹ̀hẹ́n, pè mí Osas. Pamẹ́rẹ́ lorúkọ mi. Oh. <laughs> Ah, ah, I talk her now. Nígbà tí mi náà kọ́kọ́ wọlé, mo notice pé o ní Lori. That means royalty ni wọn náà. That means princess ni wọn náà. But kíni kan ni wait wait wait wait. No say your own princess eh? Your own royalty eh? All lele me. Eh? Na be say go dey my back. Me go dey front because na me be the leader you understand so that everybody go dey level you know now. <laughs> um, osas. osas. bid kọ́lélẹ̀ me ò dẹ̀ kí n ṣe i'm not a princess rollers ni wọ́n máa fi ń roll bóyá lace wig brazilian hair um, indian hair I see any kind of lace wig. <laughs> okay uh, uh, ankara wig nǹkan then guinea brocade wig too even apoche wig oh yeah you don't know those ones <laughs> eh, no worry i go blend you i go blend you so that you you go dey like me no worry <laughs> you be my friend nana eh this thing don be like beads come soft I, no, I don't like people touching no me dey look am and save like no, beads no it's beads It's soft. Oh, soft. Okay, anyway, nice meeting you. Eh. Mo Okay, all <laughs> Hey, ah, ah, eh, sit down, baby. um, <laughs> Mickey ni, and that's Nikki. You give her name. So tell you give her name. Mickey. and Nikki. Mickey, Nikki. Mm. Okay. <laughs> okay, nice meeting you. customers wà lóhùn ní. ẹ kò lọ́wọ́ èyí o ẹ̀dá ṣọ̀bù ẹ̀. ẹ ẹ ẹ ẹ mi na hold break you don dey craze abi no you no wan better for na gene gen gen gen generation what dey worry these people abẹ mad ni ẹ ṣeré ni ẹ ẹ jọlọ ṣé ẹ ní respect fún royalty fún princess kò lè dùn mí fún yín now because most of you ẹ ní royalty blood ní fèsì ẹ mọ bó ṣe rí stupid people. ọgbẹ́ tó fàyè. And what is the cross of the hulabalu? Ewo ló sì? Èwo ló ja òyìnbó? In my class? Ah! This is a total misuse of your undeserved freedom. As a matter of fact, some of you don't deserve to be among of this institution. Jealous similar yawa. Ah, ah, a total misconception and misuse of your malignation in the wrong direction. As a matter of fact, your senses are totally marinated. Ọpọlọ yín ti For your information, I will be teaching you accounting. So let me orientate you, freshers that you are, and bloody jump it on what you need to know about accounting 103. And so God help you the first time you don't understand it. You fail. Abeg gbọ́ mi. Then go fail. fail. Then go fail. Accounting 103. io sta può no gli neo Igine Oh Oh si meshi Igine oh Eh Si ti specie me mashi Oh Oh Dai te come Io sa lo può machine. Oh. Hey, good, big one. See the waves. Hey. See, bad Jimmy machine. Ah! Jimmy, this guy won't fly, oh. maskiti so eh oh eh good eh my eye don't see something see eh the cow. this cow will fly oh oh oh oh gangan god abeg. Gdzie? A para, finish, a ona finish. bi. Ubere, ew, if I just finish what last kid is saying, can't see enter beside him. Can't see this guy bad machine like hundreds enter beside. Eh? With two point like this bumper to bumper bumper to bumper they will know say osas oh, don't come Good, go i must to succeed for this task, taskiris and as for that fresh fish eh hey èmi gangan ni mo ní na me gangan get out. eh this calls for celebration. Jerry. Oba no dey go transfer. Ororo no dey pay. Oba no dey go transfer. Ororo no dey ah, pay. Epo sayamore. Epa. Oba no dey go transfer. Oba no dey go transfer. Oba no dey go transfer. CSA. Ororo no dey pay. Oba no dey go transfer. ṣé kò sí wàhálà kankan ṣá. anyway um, Lanre lórúkọ mi but you could call me Larry. alright ìjọ ṣe pamílẹ́rìn wà round. ok ṣé mo lè drop note fún. alright then um, please get me pen and paper. All right. Let me move to the body. So, Mr. Fema learn here. I'll see you later. Bye. Iyo sa lo bwa no o. Huh? Go go go go. No be that fresh fish wey I see for campus. We they drive that machine with that. too easy for me to catch this boy. Iye mi say my awe se. Ma even read wetin draw for Pamilerin. Eh, kilo ló kọ síbẹ̀? Kí lélẹ̀? My my love, I, I came to look for you, but you were not. I met your absence. I'm not mean, waiting with this. Eh, Mark, pè ẹ́ later. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Rubbish total nonsense that fresh fish na me or sars get am. Oh, no, oh, oh, no, oh, yeah. Hey, eh, see, eh? As I tell like this, eh? My belly is sweet me no be small. <laughs> Really? <laughs> Well, um, Osas, inú mi náà dùn pé wà pẹ̀lú ẹ̀ báyìí i'm so happy osas but uh, osas wait Can you imagine ń ṣẹ̀yìn obìnrin náà ó bí ṣe tẹ bá like ọkùnrin kan ìtẹ̀kẹ́ lọ bá ń pè ah Bobo, i like you why ah. kò ń yé kò ń ṣe dandan kó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ àwọn ọkùnrin náà làwọn máa up to yín all the time now. Oh. Larry Oh, my wípé obìnrin must to make yanga Ghana. osas but um, you only see me for inside campus now you suppose don't walk up to me just come bobo agbadun you i won't make two of us They go out o i mean you go express your feelings and i go understand you. Oh, mi lè ṣe yẹn ó mọ̀ pé tí you don't go to feel me you know. your stars. Eh, one thing kan dey o eh, i wan ask you a question eh, Larry Larry say you don't go break my heart. <laughs> Oh, sassy. Uh, why you dey talk like this now? See, if I could break your heart, I no go be here with you. For real. Uh, I love you. I love you too, Osas. Uh, you now the see. Oh, my life, the apple of my eye, so you mine. Ah, Sanja, eh? na wetin? Kò alright ah so na dream ah alani ni mo ń labọ even even even if still na dream you for allow me kiss my fresh fish na ah before you come wake me Sandra ah you no be better person. ah can you fresh fish here? ah oh, Larry. ah ó yẹ kí n máa sá fún ẹ ni. ṣé kò ṣe pé èṣù dídì ran ọmọ Lanre yìí wá láti wá báyé ẹ̀jẹ̀ nu campus ṣá. ẹ wo time tí gbogbo wa ti rẹ́dí láti lọ lecture àṣé ò tiẹ̀ tí ìwẹ̀. anyway mi ráyè tiẹ̀ bí mo ṣe wà ní fẹsẹ̀ lọ bá wa ń dé mo fẹ́ gba handout kan lọ́wọ́ ẹ̀. tí bá lè máa fi padà dé kò yá ti múra. see me see one now. Eh? See me see one now. Now, now my first to do friend with royalty. Then which kind wahala be this one? Where this girl just won't kill me? This girl must be my enemy and all my enemies delete delete delete delete delete delete enemies delete delete. Uh, this one five five hundred. mama tina mama tina. Mama now, you don't start. You don't start again. You don't start again. What Wetin I do you? You say your own, I dey say my own. I know wetin they do you. I know wetin they do you. Na jealousy. They lost see na im dey worry you. You no get pikin for Lagos. They lost see they lost see na im dey worry you. Ọ̀sán ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ wọ ọ̀rẹ́ kò. You know where you University of Lagos. You know where e dey? See you. Ah, see you. Take with your own customer. Finish shoe man. I no know wetin dey worry you. Thank you. God bless you. Go pay you. Wọ́n máa ń nà. Ìdè pay you. Ganga, he dey play you see you well. Ah, see you baba. See you. Abeg no vex. Ah, thank you. Take change. Ah, ah, no give a leg. dúró chest e, <laughs> <laughs> ẹ yìí kàn increase. mo lọ pọ̀ bẹ́ẹ̀. ah really oh, mm. oh, o lè rí i náà ti ẹ rí. ṣùgbọ́n ló mú. mi ò mú kókó. sódà ló ti mú nǹkan ló ti ṣẹ́ juice ni mo mú. <laughs> that's my girl. Mm. Baby, your girl. Ah, Osas bó ni. Osas, how far? Dana. the day ah, baby i swear. no no no. Osas waiting. i want to see you sit down sit down well sit down well It's very important. you know say this money eh, eh, they say make we pay money for akole dem baba porter talk now. you never pay your own so na wetin i wan see you for be that. osas how much be the money one thousand so you no fit help me pay one thousand. mo ṣe máa san wá àgò san abeg o mi ò lè san eh, no ah come this way you dey do na bros come dey go come dey go because you dey you dey corrupt my roommate because you dey teach her isekuse and i no go gree i no go tell you make make make you come dey spoil this small girl come dey go kọ́kàndé kọ́kàndé gan. osas you dey craze orí ẹ̀ ti dẹ́ ó ti ẹ̀ ti kọ́ mi ní stupid language lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá pọ́tà sọ fún wọn pé kán yẹ ẹ ní okun doro kó wá bá mi wọ́ ọkọ mi jáde kọ́m jàre máa tọrọ lọ ó yá. osas ti dẹ́ ti dẹ́ ká ní kò sí yàrá tó wà ní osas go to Sade's room now join me. wetin happen. Osas, osas, osas, osas, osas, osas. na wetin happen kí ló ṣẹlẹ̀ come if you wan call me call me with respect i be princess o i be princess for big side i be princess for lasgidis o just just call me with respect I àti ìyẹ́ mi. Ah, ah. ẹ mélòó mú pin ẹ ń sìn abẹ́ go. torí kò ń ṣe lórí ìgbìmọ̀ ló múra gbogbo yìí. lórí ìbùrúkú ló ṣe wá múra pé aṣọ mẹ́ta ló wọ̀ pé wọ́n ti lú wọn bèèrè ó ti amẹ́ríkà ó ti jàmáìkà olórí burúkú ìbọn tó wà lórí ẹwú ìbọn tí mo fi àwa máa sọ pé mi àkó wọn kó mi bọ́ ṣe múra ẹ̀mí tí mò ń wọ ẹrun one twenty thousand she say fẹ́ osas is good girl olórí <laughs> burúkú. I don't want scrap baby now. Ó yẹ kó ti ṣe tán ti pẹ́ náà. Mo ṣe tán náà, just máa ṣú. Táyì ti ń lọ kọjá káwọn èèyàn máa dúró dé wà ní mọ́tò. Má bínú náà, what do you think? Yeah, it's alright, it's alright. Sexy abi? Sexy for you. Osas, báwo ni? Wait now. Down now, táyì ti ń lọ. Ní, kò look good. Jimoke. Yeah, you're right. Are you sure? Mm-hmm. Look I good. love you, baby. Right. Okay. Okay, All right, bye. Hey, eh, Sandra, why you dey talk alone now? Why you dey see alone? You no know say na me again. You no get my, my number for your phone ah you dey love this thing na i swear you dey you dey long am ah. kí ló dé tó na you no good na shebi you be my friend why you dey do like this my fresh fish just carry that intruder comot for here na bọ́ọ̀lù ṣe ṣe báyìí Sandra jọ̀ọ́ eh? Sandra no dey like this kind thing abeg i no dey like am ah ah dey come na that party dey dey go you no understand me wan go block rain for that party unnecessary now no worry no worry wey worry money for her i get dress wey i go wear no worry you just dey come abeg son abeg na now. you know, no say eh this not the opportunity eh for the guy to notice Now, beg i they take beg. why they do like this now? you the fuck up oh! you the fuck my hand oh! badly sandra ma bọ no mo wà no room my boy. eh jọ. oh come come come i no dey too beg oh! you know it's i be royalty i be princess now. i don't expect them. Just stop am o oh. okay no vex just dey come and beg, eh. He. me This, this, this Ozuai. Hey, without your shit. Hey, won't feel weird this one. Won't feel weird this one. Hey, you salute, boy. Oh. this osagede call me now wetin this osagede find kí ló fẹ́ ń sìn kí ló fẹ́ eh we dey talk of better fresh fish we dey use correct german machine see see see see this pako ah, ah. wait i go even call am sef na pako before na dey call my friend. Ah. This one was so they pick my call so eh. Huh? Hope say nothing don happen to this my babe o. Oh come stop am if na play just stop am no ever call my phone again who wa worry i who gbẹ o. no still pick am kind matter be this one now kind matter be this one now. no na this one wey come from Benin come last three days hmm? o ti rele ma wey wait take ah i go take go take go take They try me ah ah. Cause your food don ready. Okay, I don't hear you. But bros, if you no eat the food, the food go cold. Now you get the food? I, I be the food tell you say go grow leg. Come off my face, my see front. Come, come, come. I see come. Come, come. Kak, kak. See here. Yeah? I'll ask you one question. Let's have your bros. I want me to clear my doubts, eh? Tell me true before my hand. See, eh? If if guy dey, if guy does I did so. If the guy can't dey, come they call one girl They call and call and call and call and call and call and plenty times They eh? don't call am don't don tire the girl no call. They pick the guy call What did it mean na be say she no like the guy again it like she no be say mama born me and you and for say god go punish your mama The craze you the craze and i know say you know what you they talk you want you want talk say no no say that me the taste You tell my story and osas say that me be the guy and osas be the guy where i where where they pick my call you wan come dey tell me na so osas no love me one full hand. ross osas no dey pick your call again. she no dey pick am. Hey. i be say she don't get another man for lagos wey better pass you. See my face. You see my face? No See her waste like turkey. Come on. What if wetin he talk correct? Sass. Sass one one nurture from from kindergarten to maturity. No be the same as Sass one nurture from Ugbowo. Àwọn nurture amẹ́tẹ̀kẹ́ wa come for my hand for Lagos road for Yaro park ah salubua ah this one na bad investment o oh. I'm I'm bad investment na bad story o oh. maybe say my mind dey dey dey deceive me o oh. may no be wetin i dey think o oh. love big o oh, but dem dey kill am o. Oh. Osanja why you dey do like this now why you dey do me this kind thing now eh ilé yóò dáa e no good now eh mo ti explain nǹkan nǹkan tó ń ṣe mí fún ẹ instead kò wá bó ṣe máa help me o kò dẹ̀ fẹ́ mi kàwé kó dáa now eh. ọ̀dà osas ṣo fẹ́ gbọ́ títí mi ṣorí hmm? number one tó bá mọ̀ kó fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ dá sí àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ó láti change nípa ẹ̀ eh. hmm. gbogbo ìmúra ẹ̀ yìí àkọ́mánì láti kọ́kọ́ transform ẹ̀ ó ti yẹ bẹ́ẹ̀. Sandra nothing do me now. kí ló mìín pé nothing do you o ò rí pé plenty do you ni. Ah, plenty tó ń ṣe ẹ́ ó pọ̀ gan ni o kò mọ̀ ni yes sórí jẹ́ sọ́fẹ́ sórí bọ̀bọ̀ tó fẹ́ fẹ́ yìí bọ̀bọ̀ tó fẹ́ fẹ́ yìí ah bọ́tí gidi ni ọmọ olówó gidi dẹ̀ ní orí bó ṣe máa ń ṣakọ tó máa ń gbé ráìdì oríṣiríṣi wá sí school ọmọ tó dẹ̀ ń fẹ́ náà ọmọ olówó ni bọ́tí ni olówó dẹ̀ máa ń bólówó rìn níwọ̀n kí n bólóṣì rìn o ti yẹn ti so tó bá mọ̀ pé o fẹ́ bólówó rìn ìwọ náà láti ṣe bí olówó tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe bí olówó o láti múra bí olówó o láti máa ṣe bí olówó o ti yẹ ẹ̀sìn. so but I be princess now I royalty royalty better pass body now so in in in status mo jù wọ́n lọ. mo fẹ́ béèrè question kan lónìí royalty royalty royalty tó máa ń pariwo ìjọ torí Ọlọ́run níbo ni wọ́n ti rí royalty. Eh. I be royalty period. You be royalty period àbí princess. mo rò pé bóyá ọmọ ọba lu yín ni ẹ. tomorrow i'll phone my malle anything wey she tell me i'll tell you. Hmm? nísùnà princess mélòó ni wọ́n rí inú campus wa tó ń múra bí wọ́n ṣe ń múra yìí gbogbo kí ni ìwà fílẹ̀ sí village yẹn ni o ṣòye lẹ́kọ̀ọ́ yìí gbogbo ilé ò wọlé kò work. kọ́kọ́kọ́kọ́ abeg abeg abeg you know say e don dey too much for you ah any small thing you just dey attack me dey attack me na wetin i no like am o ó dá má bínú má bínú torí tó ṣe ń kólẹ̀ kẹsàn-án gbogbo gbà ẹ́ gan mi rò pé àwọn ọmọ ọba gangan wọn anyway ṣá jáde yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sórí nǹkan tẹ́mi kọ́ fẹ́ tíra láti sọ fún ẹ ni pé tó bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ dá sí nítòótọ́ ẹ́ aláwọn steps kan tá máa ń ní láti kọ́kọ́ fọ́lọ̀ tó bá ti rẹ́dì láti fọ́lọ̀ àwọn steps wọ́n á rí pé láàrin ọwọ́ kan báyìí ló máa di tiẹ̀. mo ti rẹ́dì mo ti rẹ́dì. ó dàbí pé òun mo ṣe love fresh fish Ah, mo love ẹ̀ dákun mo ti ready. good first step a máa kọ lọ rẹ́gísítà sí gym èmi ti register, o but màá lọ rẹ́gísítà òun náà sí gym àjùmọ̀ màá lọ gym láàárọ̀ láàárọ̀ a máa lọ ṣe exercise. ṣé àmọ̀ kan tó ń pè ní gym. Sandra hmm? ṣé na wrestling competition àtẹ̀yìn sáà dìbò No, mo bèrè ni. they send you come no they send you follow me o they just send and i know say eh, na my uncle wey no wan make i come last kid is come do university eh, na him send you follow me because if na i know i know my friend wey dey beside eh ah she gas my back all the time eh. you no know. ìwọ ọmọ yìí náà kí ló tó ṣe máa ń ṣe mí pé mentality ẹ̀ dull nù. Sanja <laughs> you are very very intelligent and now i know say you dey intelligent you wan ma go there eh so i get muscle so i go fit dey boss pamilerin àbí. kò kí n ṣe gbogbo àwọn tó bá fẹ́ já wrestling àbí tó sanra nìkan ló ń lọ sí gym gym wà fún everybody it's just for you to keep fit kò yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn sìn ọmọ pé pamílẹ̀ tó fẹ́ bá compete ó tóbi díẹ̀ sókè so òpó tí wọ́n bá lọ gym sí press. bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo exercise ẹ̀ kò yẹ wàá kọ́ rí pé wàá di figure eight ni ah láàrin akọ̀wọ̀ pé ẹ ọmọ yìí mà sexy ju pamílẹ̀ rin lọ́kẹ́ akọ̀ lọ fún ẹ ni. Sandra you are my friend. Mm -hmm. so lẹ́yìn yẹn àlẹ́ wọn máa bá lọ díẹ̀díẹ̀ because hmm, àṣì láwọn nǹkan míì tá a máa ṣe but yàrá kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú step one. one thing ṣáà no matter wetin i go do eh this might be it eh? I must represent you oh, ṣé yẹn wà òkè ṣó wà òkè. I reduce. Eh. I Let's go, madam. One. score two. I said that three be this one. Just do two now. Let's go, madam. Three Moshe. Okay, Still more, no pain, no gain. Let's go, madam. Let's go. you can still do more than that. Ah, no. Hey, lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. All for love. All for all, Larry. All for love. All right, let's go. Eh. Four. Eh, hey. Hey, lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Three more. Five. Five more to go. Madam, wait. I should a program early. Now you lè ṣe madam. Oh, Sars, ló ń ṣe now náà ó dé ṣe sí náà. sanda ṣọ́ ara you don't think they dey enjoy they run they run they run. ẹ lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ Okay. But mo mọ̀ pé mo ti ṣe nǹkan tó ń and you know the reason why you do this So, ṣàmọ̀ di tó fi ṣe. mo wait na love i know but wait ọ̀gá ẹ make me i go run ẹni. Ah! ẹ lè ṣe bí mẹ́rin ṣẹ̀dá ṣe ẹ lè ṣe bí mẹ́rin ikú ni ó necessary madam let's go see i e be like say na as i sit down dey talk to you you no know you know say you don't know say i serious I'm fẹ́ lọ run ṣé Sandra nìkan ló máa rán ni nǹkan tí mo fẹ́ eh, eh, ṣé bí i pay. you wey no sabi do tummy exercise na you wan come run. go do tummy see as i wan take run see am. i don do tummy na you know see when i dey do tummy that time. Sandra bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ Sandra show ara ẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀. Ah, bó mo tiẹ̀ ti rí wọ gẹ́ ìpapà náà. jọ́ bọ́lẹ̀ eh? bọ́lẹ̀ you be friends to royalty you no dey happy easy oga come on this thing now agona mu izibe eh sorry eh? Eh? eh. I'm sure this is too dey far. ọ̀gá kí ló ń tẹ̀ ẹ́ yẹn kí ló ń tẹ̀ ẹ́. yìí àbẹ̀ ń fọ́ fọ́ ẹ ẹ ọ̀fẹ́ the small one wey he program for you o oh, ṣe ẹ o tún wá náà speed ẹ ẹ bí mo tẹ̀ rí ẹ náà. ká máa lọ lè tí mi ti ṣe kankan. Ah, you no get better plan for me mo dey go house. You ah. ah. like it? Oh, this place big o. Oh. Yes, ibi tí mo ti máa ń shop rè. Ah, oh fine, oh fine, oh fine. Ah, Sandra, you get taste like me. Auntie, ẹ káàsán. Ṣé wà okay? Ẹ káàsán. Ẹ ti new stock fún wa bí? Ẹ káàsán. Ọ̀rẹ́ mi <laughs> sars. Eh, nice meeting you. Nice meeting you òkè wo ló wá fẹ́ sùn. ẹ dúró ná ṣé ó ṣì wà mẹ́rin náà. Ah, ó wà mẹ́rin ẹ máa bọ̀ mọ́. five five things. ah aunty una get five things on here o. Hey, see the kind, see the oh, see my kind of glasses. See ah, you see ah, he good. see. I would have fit? Them, eh, eh. Good, they want one joy, lolele. mo never wait ma dey pick na shebi i come here come shop okay dey pick, pick dey go ṣé kí bẹ́ẹ̀ mú yẹn dání. okay dem Yeah, you want to buy. Okay. Hey, go on top me. Cotton. Ah, very nice. Eh. Ah. Na is fine o. Ah, the fine no be small. Ah, any nǹkan down? Hey, see me. Eh? God don't answer our prayer o. Because I go buy, buy, buy, buy. I go nearly buy una shop today. Ṣé ẹ gbé mo ti Ah. kọ́sítọ́mù ọ̀sẹ̀ yìí Ah ah. àǹtí? Nǹkan yìí fine gan-an ni. Ah. You see, huh? You. Osas. Huh? Bon, show fit me. Oh, very beautiful. You know say you be fine girl. Anything tó bá dé wọ̀, ó máa fit ẹ. E. It's because say eh, fine girl ni ẹ e ló ṣe because èmi ò ń bá ẹni tí fine ṣọ rẹ. Ṣó You Ìwọ náà fine o ṣe. <laughs> O ṣe. Ẹ̀yin náà fine. <laughs> Ṣé madam? Eh, madam. I like this one. How much be this one? five thousand naira. <laughs> ẹ̀sìn pọ́jà wo òun àti fowó lọ́jà àdúrà. kí ló ń pẹ́ lẹ́rìn. no this man dey take me play. i dey ask am price come dey take me play Mother, uh, abeg na how much be this cut. five thousand come come come come come come e be like say you serious o. Oh yes five thousand naira ní ọjà wo wọ́n bì báyìí. ẹ ẹ ló sọ kàmí so this cloth as i hold am so na five thousand. bẹ́ẹ̀ni ma. kò sars. wá wá mi ìfẹ́ kò disgrace mi bí báyìí o mọ̀ pé ìtàláwà boutique dẹ̀ ní bí báyìí bá ṣe máa ra aṣọ ń bí nìyẹn wọn kì í nájà ń bí báyìí ṣó ti gbọ́. why why you dey yarn like this now come you dey fall my hand o you dey fall my hand badly abeg madam no problem eh. Eh, Ma pay two fifty. Ah. o oh, sars. five thousand naira Ni jalè wọn kí price ọjà ń bí báyìí. five thousand last. okay madam how much be this one. three thousand five hundred naira. god punish you madam. ah kilo ló dé no no vessel because i don't the para now Now you they make me the para badly this one three thousand five for these classes wetin be the difference between these two eh wetin be the difference abeg tell me this one me buy for for hundred naira for for Ikewa road mother take i no be bad sori mi ò láì bó ṣe embarrass mi bíbá mi ò láì bó nǹkan tó ń ṣe yìí náà ẹ eh? ṣé o mọ̀ pé kò easy láti jẹ́ big girl ni gbogbo big girls campus ló ń wá sí bíbá even ẹni tó fẹ́ ti torí ẹ̀rọ aṣọ gan ibi ló máa ń gbé girlfriend ẹ̀ wá èyí tó jẹ́ láàrin yẹn yes now báwo ló ṣe wá ń ṣe báyìí nǹkan tó fẹ́ rà ò tí wọ́n jù náà eh. ah aṣọ tí mo rà igun eight thousand five mo rà ibi dẹ̀ ni mo sì rà mo sọ fún ẹ náà. <gasps> Sandra Sandra Sandra Why you wasting money? They waste money, they waste money, they throw away money, they throw away money like that. You buy one cloth, eh? Ufi fi eight thousand five hundred naira ra aṣọ one cloth we go we go take buy one whole Ghana must go for one road you just take and buy one cloth sanja. Usas, usas me like ọtọ nṣe. na so they dey remove you for this na skidis they know they remove you thank you thank you see eh me i get special boutique eh where i go go tí ma ti ra gbogbo designer tó wà ní ayé lọ́ńtà ní boutique yẹn you see and wait. nígbà tó mọ̀ pé ní boutique ló wá jẹ́ kí n gbé e wá síbí fún. inú mi mo de go. bí i mo de go mo de go. wẹ́mi fẹ́ ra aṣọ jàre máa lọ jàre ẹ fi sílẹ̀. mata no touch me o mata no touch me o oh. jẹ́ àwọn lọ five thousand ìwà àwọn five thousand yàtúpọ̀ five thousand yóò bí oyi sẹ́yìn oyi ẹni bẹ́ẹ̀ na you sabi dem don dey remove you dem dey remove you dey dey carry all your money see am that's why madam no greet me o oh. i don take eight thousand eight eight thousand five hundred take buy one cloth eh una see me o oh. iwaje eight thousand five hundred naira jadupo pa one cloth see am see am see see am eh five thousand for for nika and and and singlet five thousand àbí tó bí yẹ ìwé so five thousand. owó ìjọ tó nílẹ̀ má bínú ṣe ti gbọ́ ẹ má bínú. kí lè máa bá wa rẹ̀ nínú. mo láìkí ilé àti ìfìlà yìí jẹ́ kí wọ́n bá yín pààkì. ṣe. flowers dey here o oh. everything wey you want dey here sikaiti sikaiti dey here o oh. tomorrow no more o. Oh. no say we go go market go buy another one. ọ̀rẹ́ wíẹ̀ for babes. Sika is grade A. You dey here. Male. Ah, my pikin. Come here. Aile. Ade, now which one you want? See this kite. Na grade A and e get name. Uh. Eh. Ah! Ah! na next na next na but this one na next yes this one na next yes na next better one dey inside come make i go abeg abeg na here i don dey find ounjẹ ounjẹ ah. oh see next eh you get luck o i for don go market father see eh wait eh, eh. you know wetin i want eh. see am ah, see before you start to dey bring out anything eh mm. just look from head to toe you see am say i look different i know now you see am say i stand out you know why because na me be the fashionistic swagalicious endalicious gagalicious osas chase eh, as i con still be stylicious osas so you con give me all oh, the designer you con give me gucci eh. you give me gianfranco ferrari you con give me chanel all those names you dey call this one na im be the latest gold na im dey follow that gucci wey you dey talk see this one. Madam, wait, which one can be gold again now? Now gold now, see her now. Ah, ah, you won't try me. Eh? Ah, uh, I swear it's too much tight. Uh, Just the pack and the con. You won't try the clothes when I get? Hey. All day, I get everything. See, see this one basket, see her. All day. Eh. See this eh? one. Hey, but I like this one. Eh, eh. I like this one. Oh. See this one. See this one. Hey. Madam, this one go still get him. Oh the name they there now. the label they there Now wetin be this one name you go see and there all this is why they bring am for you now for big babes o eh. big babes in town Now then dey order am from me. sipe si swagalicious babe the only other girl be me. Huh? Eh? see this one see this they one. bring am the mirror. mo dá mọ̀ gan ni you down one no be small. mo eh, eh. Ah ah. Eh, but how much. this one at two fifty. why no abeg for ekewa road that one na thirty naira now you no pick everything comot how much you think i dey buy all this cloth wey i bring am for you na grade one no. o want mo pay grade one you le pay kini ni. this thing na thirty naira. two fifty ni mata ọjà tèmi two ni if you need them, like this one now 1005 thousand five ah! i tell you if you wear this one with this you'll be there. Eh, come comot for road dem go know say yes omoge dey town na be good. i come put my bead. one Mother, because of that way you talk, buy buyer. You go buy this uh, one. See this red and that yellow. Which one make I join? Madam, eh? give me that cap. This cap? Uh, <laughs> so you get eye? Mother, eh? this na polo raffle. Uh-uh correct. Na designer. Na designer now. Ah, oh, madam. You said where, where am I see? Madam, you tight. Where am I see? Madam, you too tight. Hey, where am I see? Madam, you tight. I go wear am. Wear am. Huh? I know side tight. Na bend down I tight. Puto. Oh. Madam. Eh? Upper cracker. Polo Ralph. Naina. Osas on Polo Ralph. Naina. Osas on Polo Ralph. <laughs> Madam, you tight what do you think Oh, it's more fine wọ́n ló ní kí n dress Oh, ah. rá àwọn aṣọ tí mo rà boutique i'm very cheap very very very very cheap. mo rí pé condition ni auto tún critical sí. kí ló dé. notice me go wà wrong nínú ọmọ rẹ. no kò sí nǹkan wrong now. wọn náà number one aṣọ tó wọ ló mm. dàbí aṣọ táwọn èèyàn ti wọ tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ ló máa ń wọrọ aṣọ tó wọ yìí náà. Ah, ah, sájà mi ò láìkẹ́ mo tẹ̀ ní abeg abeg o o o o dẹnu dúró mi ò láìkẹ́ náà you wan dey come dey abuse me because i ask for your help take your time o no no no just take your time. mo ti gbọ́ sẹ́ ìwọ náà wo rẹ látòkò ìdílé ṣé o rí pé kọ̀ọ̀kan wrong nínú òun rẹ ni dúró ìwà àti glasses èyí ṣáṣẹ́ dandan ni kó máa wọ gíláàsì gbogbo gbà ní ṣojú ń dùn ẹ ni. Eh, mo dẹ̀ tún sọ fún ẹ mo ní òkè kó reduce àwọn lẹ̀kẹ́ ara ẹ ṣé ló tún wá lọ gbé eh, eh, okùn ajá sọ́rùn ṣé ìnà ajá ló gbé sọ́rùn iná ó ti heavy jù náà orí pé ó ti heavy jù ni òkè jẹ́ àtẹ̀tí wá fìyẹn lẹ̀ ó wá wọ gáùn tán ṣé bàtà tó máa ń wọ̀ sí gáùn lélẹ̀ ṣé wọ́n ti gbọ́ tó ti wọ́n sí ní kàtì sí gáùn rẹ̀. ẹ kò sí nǹkan tó ṣe náà ó rí pé match nǹkan tí mo wọ̀ red pẹ̀lú red beads mi then blue on blue. Ah, oh, wait wait wait wait Saja Saja ó ti ń pọ̀ jù fún ẹ because ó ti ń bú mi jù náà Eh? Because I can't ask for your help. You, I mean, come, take your time. Oh. You don't okay. know. No, wait, okay, wait, wait. Wait, ma finish. No, wait. If you know that's now, you start people, ma finish my talk. Eh? You don't listen at me. Mm. Eh? Mm. The only fashionistic, mm. gagalicious, mm. swagalicious, omoge bini, And ah. stupidlicious dresser. yes. Anyway, but I like ló máa wọ̀ sí. Má hmm. bínú náà. Eh? Ṣe bo love Landry ó ṣàfẹ́fẹ́ láàrin àbí. all for love. all for love. àbí. so bàtà ilé a máa ń wọ̀ sí dress a kì í wọn nǹkan tó wọ̀ yẹn sí dress ṣó ti gbọ́ high heels ló ń wọ̀ sí dress. so so àyè lè eléyìí sì ó bá ìkùn náà wọn aṣọ ẹ̀wọ̀n tó bá dẹ̀ fẹ́ yẹn wọ́n ìkan tó rí sórí. ó bí ọ̀fọ̀ ọ̀tí all for love. èwo ni kí wọ́n méjèèjì. èyí hmm, tó bá ti wọ́n ẹni choose kan bẹ́ẹ̀. <clears throat> this one talk pass. Hmm, this one. mo mú ẹ o máa ń ṣe jura ẹ Oh. o kì í bẹ̀rẹ̀ láti Oh. kékeré ó Oh. wọ̀. <laughs> iye wà tó ń kó sars. ìwọ náà yóò kó fáin. náà wà ó fine no be small. o sars o sars. gas wa delicious. ní o ní sùúrù ní sùúrù ní sùúrù jẹ́ nǹkan bó ṣe máa fi hàn eh. hmm? bó ṣe wọ́n yẹn wọ́n wá ṣe báyìí ọmọ kó bó ṣe rí lélẹ́yìn sí eh. wọ́n wá ṣe báyìí one two three four. Larry. One, How are you? Wait. Three. Oh yeah. Here. just cause me. ọkọ ìyàwó ṣé wàá pa. Ah, <laughs> ọ̀rẹ́ mi ni mo mú wa òun náà fẹ́ ya tattoo. ah that's nice you are welcome sister. thank you fẹ́ ya tattoo. irú tara mi ló fẹ́ yà o. irú eléyìí. Eh, no be like that o eh, my own go dey different abeg because i want to stand out you know say i dey different so i need to stand out i no dey copy people. yeah um, I know. Um, fine fine design oríṣiríṣi oríṣi like this one this one also that one and this one go fit you. Uh, yeah. bro say yeah. so you fit to draw all this one for person body. yes o so anywhere you want am. but bros abeg you know, draw for here o oh, because this place ne eh, na for special person eh. but if you draw for what that part of my body. anywhere whether na back. Eh, anywhere yeah. le chase anywhere but see by èèyàn kan ló ní fresh fish. ẹ wo bọ̀dá ẹ ń gbà ọ́ lẹ́ máa ṣe tán. a ah, ní pẹ́ parí ìsìta àbí ẹ̀yin a Okay. So fine. Eh? ara rẹ̀. ẹ̀gbọ́n díẹ̀ díẹ̀ náà. boss abeg no vex me e dey pain you. no be so ah, ẹ̀gbọ́n díẹ̀ díẹ̀ náà má fi ṣan fi ṣan sí náà. boss abeg e dey pain you. na small small ẹ̀gbọ́n díẹ̀ Ah ah e dey pain you no be so e dey pain you na small small and you dey do ooh ee eh, eh, ooh e dey pain you na be that na e dey pain you dey pain you na be that. má dà lóhun kò dùn jàre ọkùnrin tó ń ṣe bí obìnrin ni náà ìgbà tẹ́mi ṣe tèmi kò dùn mí náà. Sandra jọ jọ jọ mo fi ọlọ́wọ́n bàbẹ̀ orí ọkùnrin géńdé ọkùnrin tó ń ya tàǹtù tó ń ṣe ó wá gbé mi wá pé kí wá yá orí tàǹtù yìí you for tell me say na so e dey be now wo ó kàn ṣe hùhù bàtẹ́ mi ṣe tèmi ish ish mo ń ṣe. Ah, ah, ẹ máa gbà mí àti ish ish àti hu hu hu ìdè pain ìdè pain na ìdè pain stand up abeg mo dey go. mo ṣàlàyé nǹkan tó máa ń ṣe èmi ò ṣàkúgbà tí mo ṣe kó ń pààyàn. Eh. sanda ṣé mo dey go. Ah. ẹ̀gbọ́n ẹ fi ṣọ́ọ̀ṣì díẹ̀ díẹ̀. bro sorry o abi na by force to do am to you stand up. ẹyẹ kọ́ máa na you know am before ṣùgbọ́n rí ni jẹ́ wà lọ́jọ́.

Bring your hand. Kill leléyìí? Na chewing-gum tattoo. Eh? Na tattoo be this? Yes. Ah! But your mama dey look when you this small picking. go they do tattoo, e no pay you? You go just paste am like this. Eh! Kàn do yàn. Ah, ah! Chewing-gum tattoo. Eh! Okay, where you for buy am? Yes. I don paste like this. Mm. Paste am, Eh, ma Oh yeah, go take me go there wá mú mi lọ síbẹ̀. jerry. Eh? Eh? see am you see am you see am abi no be tantum be this hey sandra sandra sandra you must delete oh, you must delete but you see am ah, before you delete eh i go don catch my fresh express. after that time eh ew sit down too sit down too sit down too come carry me go where they go kill me Sandra Sandra anyway by the time tí bọ̀bọ̀ láàrin yẹn tó bá rí gbogbo tàǹtù ara mi oh god i go just scatter your head really everything all leather go scatter am Sit down. see am see am see am painless tattoo na im it for painless tattoo see am ew this one come get oríṣiríṣi no be me this abi eh, this one no do o. Oh. God. Madam, why? Tattoo plenty, see tattoo, see tattoo everywhere. Eh? My first fish, eh, man. Mm. You see, huh? Ah? I don't get too spoil this thing. Eh. Ororo not the faith, Abba not the gold transfer. Ororo not the faith, Abba not the gold.